mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington ndetse mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na georgenia mukankusi nongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ubu ni umwanya w'amakuru yibanda ku burundi
kubaho uri munsi ikintu cyoroshye na cyane cyane iyo kumwe n'umuryango hanyuma muri jewe ndiyumvira yuko hari icyo nshobora gukora gishobora kutwunganira nk'abandi bose uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi baba i nyamata mu rwanda iyi nkuru hamwe n'izindi ku mibereho y'impunzi nizo tuza kwibandaho mu makuru yacu yo kuri iyi saha ku munsi mpuzamahanga wahariwe impunzi turazigarukaho rero mu kanya
igisagara ca nyamata ni kimwe mu bisagara by'igihugu cy'u rwanda byakiriye impunzi nyinshi z'abarundi aho i nyamata haba impunzi zirenga ibihumbi bibiri nk'uko urongoye impunzi muri ico gisagara bimenyesha abarundi bahungiye
ni amakuru rero yerekeye umunsi w'impunzi uyu munsi tariki makumyabiri ni umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi mu burundi ku rwego rw'igihugu uwo munsi wizihijwe mu ntara ya cankuzo ni mu nkambi y'impunzi z'abanyekongo iri ku mutumba wa kavumu uyu munsi rero ukaba ubaye abatari bake baba muri iyo nkambi barimo guhunga bajya muri tanzania duhere rero mu rwanda impunzi z'abarundi ziba mu mujyi wa nyamata inyinshi muri zo ubuzima ntibwifashe neza ariko hari n'abamaze gutora umuti w'ibibazo by'imibereho muri abo hari abakora imyuga itandukanye ba- kandi bakemeza ko bibafasha gutunga imiryango yabo aho guhora bategereje akimuhana ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu desire hatungimana
igisagara ca nyamata ni kimwe mu bisagara by'igihugu cy'u rwanda vyakiriye impunzi nyinshi z'abarundi aho i nyamata haba impunzi zirenga ibihumbi bibiri nk'uko urongoye impunzi muri ico gisagara bimenyesha abarundi bahungiye aho i nyamata babayeho mu buryo butandukanye bamwe baratanguye kwiyungunganya hari abafise uburiro ubunywero abanyonga amagare ba kimyozi n'abandi nk'abahoze ari abakozi ba leta ataco bararonka bakora ubuzima barimwo bamenyesha ko butoroshe namba kaneza alice ni umukenyezi afise uburiro isaha cumi n'imwe aba avyutse nk'uko yabitumenyesheje agataha isaa zitanu canke zirenga z'ijoro urudandazwa rwiwe amenyesha ko rugenda ruratera imbere agashima ko bimutunze n'umuryango wiwe kubaho uri munsi ikintu cyoroshye na cyane cyane iyo kumwe n'umuryango hanyuma muri jewe ndiyumvira yuko hari icyo nshobora gukora gishobora kut- kutwunganira nk'abandi bose hama ndabaza buke buke abandi mbona bashobora kwiyungunganya hama kugira ngo ushobore gufasha umuryango kugeza uno munsi ubona vyifashe gute Jemba nabyifashe neza ibintu biragenda kandi nkabona yuko hariho akanyungu gatoya kandi gashobora kumfasha sindaburare sindabwirigwe ndetse na- n'amashuri y'abana y'abo tuvukana tugashobora kuyariha n'inzu tubamo tugashobora kuyiriha yego sipesi ni doga kandi nkabona yuko ntera imbere abagendera mu buriro bwa alice kaneza harimwo abanyarwanda n'abarundi umwe mu banyagihugu baba i nyamata yatumenyesheje ko bashima ukuntu uwo mukenyezi abakira nk'abanyarwanda dukunda abantu baduha serivisi nziza Ah, kumenyana na ba Alice ni serivisi nziza baduhaye Ah, ikindi kandi baduha ibintu baduhereze biba bifite karite kandi nuko tuba twabisanzuyeho kandi twabonye nta kibazo cyabo tuvuga ururimi twumvikana muri make nta ki- nta kibazo bateje nta kibazo ntibishikuka gute aho kujya kugura ikintu kwa alice reka njye kukigura kurya mwene wacu w'umunyarwanda ntabwo turobanura ngo uyu ni umurundi uyu ni umunyarwanda ngo dushike tube twajya kugurira ahandi hantu ibintu oya tubiyumvamo cyane kuko ni abana beza nta kibazo abahoze ari abakozi ba leta bahungiye i nyamata bamenyesha ko babayeho nabi cyane kuko batagira icyo bakora kandi bari bamenyereye kuvyukira ku mirimo deo gasamagera yahoze ari umwigisha mu mashuri yisumbuye mu ntara ya ngozi kuva bucya gushyika bwire ntacyo duhise dukora twari dutunzwe n'ako kazi ka leta hanyuma uko iminsi igenda iragenda n'utwo twari twatekeye twaraduheranye ubu rero tubayeho mu buzima novuga ko butoroshye kuko turinda gu- kwikora ku bavandimwe twasize mu gihugu n'abandi bakwiragiye hirya no hino mu bihugu bya buraya mu bihugu bya amerika nibo baheza baka- bakadufasha kugira ngo dushobore kuronka icyo dush- duhereza umunwa kugira ngo dushobore kuriha amazu dupanze n'ibindi bintu umuntu akenera mu buzima bwa minsi yose nko kwigisha abana kwivuza n'ibindi Alice Kaneza amaze gutera imbere kubera uburiro bwiwe atera akamo izindi mpunzi azisaba ko zitokwama zirindiriye imfashanyo ahubwo ko zokura amaboko mu mpuzu zikiyungunganya nuko bakwibagira ubuzima barimwo bakeka kuguma babona yuko menga bi- biteze hasi ere biteze ababafasha ariko bakamenya yuko umuntu wese aha- ahashitse ntihakorera imana ikigutije amaboko n'amaguru n'ubwe n'umutwe wo kwiyumvira akiyumvira mu- muri duka afise agashobora kutu inama bavuga ngo kutubyaza umusaruro kuko ni ibintu byiza cyane nanjye ubwa mbere niko nari meze nabona wirirwa uryamye ukavyuka ariko maze ku- ku- kwidesida gukora nabonye ari byiza cyane kuri uno munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi icyo izo mpunzi z'ibinyamata zihuriye ko nuko zose zimenyesha ko vyaba bike baronka babirya ata mutima usimba kuko umutekano wabo bamenyesha ko wubahirijwe Desire Hatungimana ijwi rya Amerika Desire urakoze kuri iyi nkuru tukivuga rero ku makuru yerekeye impunzi dukomereze noneho mu burundi mugenzi wacu jean bosco ndarurinze hatubwira uko impunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi ya musasa mu ntara ya ngozi n'iya kinama mu ntara ya muyinga zibayeho
twiyemeze dushigikirane turi kumwe n'impunzi ico nico civugo cahimbarijwe ko umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi mu ikambi y'imusasa muri komine kiremba mu ntara ya ngozi ikambi irimwo impunzi z'abakongomani muri iyo kambi hari hakoraniye kandi na bamwe mu baserukira impunzi z'abakongomani ziri mu kinama muri komine gasogwe ni mu ntara ya muyinga abakongomani bari mu ikambi y'imusasa bavuga ko baturutse mu moko atandukanye yo mu gihugu kibanyi ca kongo bavuga ko umubano wabo wari wifashe nabi bakihashika twagiye tuva mu mihingo ita- itandukanye tugeze ngaha dusanga ntiduhujije imico haba abanyamurenge ugasanga bariko baragwana n'ayandi moko ayandi moko akagwana n'abanyamurenge bakubitana inkoni urumva bagira na nyene ibintu nyene bitameze neza je nu- ni mu bwoko bw'abanyamurenge yego nta mwumvikano wari uhari nyine ni ibyo ngibyo bari bari kumwe by'amacakubiri abanyamurenge bagwana n'abafuriro n'abandi nyine ba- baguma kugwana nyine hari hariho amacakubiri menshi ubu ni sawa yego ubu nyine ni sawa kabisa turatuje umwana w'umunyamurenge arakina n'umwana w'umufurero atangorane yego nta ngorane kabisa no gusoma barasoma no ku- no gu- no gusangira ndetse baraca- barasangira abafurero n'abanyamurenge ndago bakinira hamwe ubu ni sawa Eh, ubu ni sawa cyane imusasa impunzi zivuga ko ata kibazo zari zifitaniye n'abarundi hirya yaho gato mu ikambi yo mu kinama muri komine ya gasogwe turi mu ntara ya muyinga impunzi zaho zivuga ko zabanje kwinubwa n'abarundi abarundi baratwikangaga yuko batari bazi umukongomani icyo ari cyo batekereza ko atari umuntu ariko buke buke uko tugenda tubana twagiye tumenyana n'ubu tubanye neza urumva nko kugera iwabo bageze badu- batwikanga twasanze batazi umukongomani ko ari umuntu badufataga nk'inyamaswa aho dushika gusa ariho hari ibintu by'imishamirano by'abarundi batatwizera kenshi batuvuga ko tujyana ariko kabisa barabonye ko tutajyana turi abantu bazima nkabo haba imusasa canke igasogwe umubano hagati y'abakongomani n'abarundi canke hagati y'abakongomani ubwabo usigaye wifashe neza kugira bishoboke igisata ca leta kijejwe gukingira impunzi n'abatagira ubwenegihugu onapra cakoze igikorwa kidasanzwe kiri kumwe n'ayandi mashirahamwe afasha impunzi z'abakongomani muri ayo makambi jean bosco nduwimana umuhuzabikorwa wa onapra avuga ko bigishije impunzi ko bacitwa impunzi bategerezwa gukurikiza amategeko yose y'igihugu cabakiriye ikindi bigishije izo mpunzi ni ugutandukanya icyiza n'ikibi ukumenya guheba ingeso mbi bakuye iyo baje bava kubo basanze mu gihugu cabakiriye no kubo bahunganye bakiga kwakira ingeso nziza kuri abo nyene frederic walmont yaserukiye ibiro vy'ishirahamwe ryitaho impunzi hcr imuyinga ati hatowe icivugo kibereye Il est vrai que ce sont des, des mots, des termes qui sont très bien choisis parce que ego cyane icivugo catowe kirabereye kuko umwaka uheze waranzwe n'imidugararo myinshi hirya no hino ku isi imidugararo yatumye haba impunzi nyinshi ku isi gusumba de imbere yaho violences, de conflits à travers le monde comme rarement auparavant. Et à cet effet, kuri ivyo ngiye kubasomera itangazo ryarungitswe n'uhagarariye ishirahamwe mpuzamakungu oni ryitaho impunzi ku isi rivuga vyinshi kuri iyo midugararo n'ingene habuze ugushigikira impunzi mu bice bimwe bimwe vyo ku isi à travers, euh, dans certaines parties du monde, à l'égard des réfugiés et des personnes qui fuient les conflits, les guerres et les violences.
ngaha ibihugu vya buraya biravugwa cane kuba vyarahonyanze ikurikizwa ry'amasezerano mpuzamakungu agenga impunzi Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a euh, depuis quelques années une très grosse crise.
ndazi ko mutayobewe intambara nyinshi ziri muri siriya haraciye imyaka itari mike intambara zituma abantu bahunga muri siriya bahunga muri iraq bagana ibihugu vy'i burayi bisigura ko baba bagiye kurondera ko amakungu abakingira muri ivyo bihugu principalement vers l'Europe. C'est-à-dire que ces personnes souhaitent chercher l'asile et le refuge et la protection ariko basanga uko gushigikira impunzi i burayi ndasabye imbabazi kubivuga kuko naho ndi umunyaburaya nabaye uwa mbere vyababaje uko gushigikira impunzi kwanigiye mu menshi i burayi à en être scandalisés, battus en brèche.
frederic wolmo ajejwe igisata mpuzamakungu co gukingira impunzi mu biro vy'ishirahamwe mpuzamakungu hcr imuyinga arashima ko igihugu c'u burundi gifise ikibanza ciza mu makungu mu vyo kwitwararika impunzi akibutsa impunzi z'abakongomani ko kugira ngo umubano mwiza ukomere hagati yabo no hagati yazo n'abarundi babifisemwo uruhara runini imusasa muri komine kiremba mu ntara ya ngozi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika urakoze cyane jean bosco ndarurinze twibutsa abatwumva ko uno munsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ku isi mu burundi ku rwego rw'igihugu bizihirijwe mu ntara ya cankuzo mu nkambi y'impunzi z'abanyekongo iri ku mutumba wa kavumu nshuti turi kumwe mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umugambwe uri ku butegetsi mu burundi cndd fdd wakomeje wakoresheje ikoraniro ku itariki ya cumi n'umunani ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa gatandatu muri iryo koraniro rikuru hafatiwe ibyemezo abategetsi bo muri uwo mugambwe bavuga ko bizatuma umugambwe cndd fdd ugira abanywanyi benshi mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye n'umuvugizi w'uwo mugambwe gerard ndabirabe aratangira atugezaho ingingo zahafatiwe nibyo koko ku itariki cumi na cumi n'icenda ruheshi mu- uno mwaka eh, mugambe sende dfdd warakoranije warakoze watunganije ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryabereye i ngozi Eh, iryo koraniro ridasanzwe rikaba ryafashe ingingo ndagira ndabadondagurira ingingo nyamukuru zikomakomeye hariho uhinyanyura amategeko ntunganyamugambwe hanyuma amategeko ntunganyabikorwa ni ukuvuga inzego n'ibyo zijejwe eh, ibyo byose rero byarahinyanyuwe hanyuma hakaca rero haza ko eh, n'izindi ngingo zimwe zimwe zijyana n'ingene eh, tugezemwo eh, byotunganywa nk'icya mbere ni uko eh, umukuru eh, w'inama nkuru y'inararibonye akaba yaratanzwe ari umukuru w'igihugu ikoraniro ryemeje yuko azobandanya gushika gushika igihe cyose umugambi uzoba ukiriho azobandanya ari eh, mu nama nkuru y'inararibonye nicyo ni ikintu gikomeye cyane cyerekana icyubahiro abagumyabanga abanyekoraniro bahaye eh, n'icyubahiro cy'ikoro nkuru nziza hanyuma ikindi yindi ngingo ni uko kugira ngo ayo mategeko mashasha ashobore kujya mu ngiro eh, twasanze yuko abari basanzwe bayoboye umugambwe abari basanzwe bayoboye umugambwe gushyika uno munsi abo bandanya mu kiringo kitarenga amezi abiri kugira ngo inzego nshasha kuva hasi gushyika eh, hejuru hejuru zibe zagiye muri ko muvuga ko muzosubira gutunganya irindi koraniro ridasanzwe ry'umugambi Eh, ni ukuvuga yuko eh, hazongera habe irindi koraniro ridasanzwe irindi koraniro ridasanzwe ry'umugambwe ari ryo rizo rizo rizerekana abarahira rizerekana abarahira rizerekana n'abatowe kugira ngo barahire mwatubwiye ko mwari ko muhi- muhinyanyura amategeko y'umugambwe ayo mategeko yari yifashe nabi muri iki gihe ayo mategeko eh, yari amaze igihe yari amaze igihe kirekire kandi yarimo inzitizi zitatuma nk'umugambi kugira ngo wiyagambure hariya hasi mu benegihugu kugira ngo abenegihugu benshi bawuhurumbire kandi bawugire uwabo M- mwavuze ko umukuru w'igihugu uh, Pierre Nkurunziza azoguma ari mu nama uh, y'umugambwe ikomeye uh, ubuzima bwiwe bwose ivyo bishaka kuvuga iki oya si ubuzima bwiwe bwose si ubuzima bwiwe bwose kuko twavuze tuti igihe cyose umugambi sndbcd uzoba uriho turashobora nk'ubu ntawe umenya uko bigenda ibihe bigenda rihinduka rihinduka rihinduka ariko twavuze tuti igihe umugambi sndbcd uzoba ukiriho eh, nyakibaye nkuru nziza azokwama iminsi yose ari mu nama nkuru y'inararibonye mu majambo make cyane rwose hari abategetsi bari bakomeye bari bajejwe amabanga akomeye cyane rwose mu mugambwe CNDD FDD abo bategetsi muri iki gihe baravuye muri uyu mugambwe ikibanza cyabo ni ikihe umugambwe bazosubira mu ruhongore canke muzo bararondera abandi bategetsi babasubirira abavuye mu mugambwe twebwe umugambwe sendedefted uruguruye umugambwe sendedefted ni umubyeyi nibo abo bavuye mu mugambwe bagahunga bakajya hirya no hino cyangwa baka- bakashaka ku- kuwuterera hejuru nibo bategeka kumenya yuko sendedefted ari umubyeyi nanjye ka muvugizi w'umugambwe sendedefted ndabisubiyemo umugambwe sendedefted ni umubyeyi uko yitwara mu muryango umubyara afite uko ashobora gufata ingingo mu muryango ariko bitewe n'abo bitewe bivuye kuri abo bene twigumura ku mugambwe ariko tukabona yuko i- ata muntu yoba ahatira kugira ngo akora iki n'iki n'iki n'iki ariko turabona ko inzira barimo ari kugira ngo babandanye barwanya umugambwe ntawo bazoshobora ahubwo baranya- baraza nyabona bapfuma basaba ikigongwe abagumyabanga bazoca inkoni ngufi ariko bo nyene basaba ikigongwe kuko nta yindi nzira
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko twakomeje kubabwira muri iyi saha y'amakuru yacu uyu munsi tariki makumyabiri ukwezi kwa gatandatu ni umunsi wahariwe impu- umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi uyu munsi rero ugeze impunzi z'abarundi muri kenya no mu rwanda zifite ibibazo bikomeye by'impapuro n'ibindi byinshi cyane bakeneye mu buzima bwa buri munsi mugenzi wacu oriyani tangishaka yaganiriye na rugamangabo eroge uyoboye impunzi z'abarundi mu nkambi ya mahama mu rwanda na jean claude nkunzimana wungirije umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'amashyirahamwe atatu y'impunzi z'abarundi i nairobi muri kenya bwana nkunzimana aratangira avuga uko impunzi zibayeho muri kenya muri iki gihe uno munsi wahariwe impunzi bashyitse impunzi zahungiye muri kenya zifite ibibazo bikomeye Eh, aho uwo munsi mukuru wabereye kuri mize nasiyonale eh, ya kenya leta yashikirije yuko iki- ingingo yayo yo ku- yo gucyura impunzi itarayirekura kuko yari yatanze eh, amezi atatu kugira ngo impunzi zose ngo ziri muri kenya zishobore kuba zatashe mu bihugu byabo ariko gishasha nuko bavuze yuko ngo bazohera ku- kugara ikambi ya dadabu isanzwe irimwo impunzi nyinshi cyane z'abasomali ngo izindi mpunzi ngo zikazotahukanwa buke buke mushinga jean claude nta guciriyemo ni ukuvuga ko bamenyesheje uno munsi yuko ah, aba bari mu kambi ya dadabu b'abarundi n'abanyarwanda bashobora kuzogumamwo ikindi kiringo kirengeye mu kwezi k'umunani aho bari bavuze yuko impunzi zose zitegerezwa kuba zavuye mu gihugu oya bavuze yuko ikambi ya dadabu itegerezwa kugarwa vuba bwango ni ukuvuga ko ata mpunzi izosigara muri iyo kambi rero ibibazo bikomeye cyane impunzi z'abarundi bari ngaha muri kenya na cyane cyane abari nayirobi bafise ni ikibazo kijyanye n'umutekano umutekano w'impunzi ntiwifashe neza ngaha nayirobi eka no mu ikambi y'ikakuma hariho umurundi yiciweyo aho hari ryari hari mu kwezi mu kwezi kwa kwa gatatu mu kwezi kwa gatatu i Nairobi nyene hari wundi murundi yiciweho mu kwezi kw'icumi na kabiri Mm, abo barundi none bicwa na bande umutekano muke uterwa n'iki umutekano muke si abandi bawutera ni ubutegetsi uh, bw'i burundi burungika imbonerakure n'abandi bakozi bagashikira muri ambasade y'u burundi kandi eh, iyo iyo bafashwe n'igipolisi ntibahanwa kuko baba bafise amapasiporo diplomatike ni ukuvuga ko barungikwa n'ubutegetsi bwa nkuru nziza kubandanya bahiga impunzi iyo zahungiye mushinga nawe jean claude icyo ni ibyagirizo bikomeye cyane rwose buvuga ko boba barungitswe na leta y'u Burundi murabazi murababona mu makambi mumenya gute ko ari baru- abarungitswe na leta y'u Burundi ayo makuru muyemeza mute?
turababona turababona kandi bamwe barashyikirijwe n'igipolisi ngaha i nayirobi igihe uwo muntu yapfa kiragira amatohoza gushyika ubu amatohoza nta kintu na kimwe aratwereka ngo avuge ngo amatohoza ngo yashyitse kuri iyi hariho n'aha- ni- ni- ni- n'ahandi batewe abarundi nyene babana araba- ari abasore bahahungiye baterwa n'izo mbonerakure baraheza baranagwana muri iryo joro n'igipolisi kiraza gutabara none abo- abo buvuze ko ari imbonerakure baba bambaye ibyambaro bivuga ko ari imbonerakure mumenya gute ko ari imbonerakure oya ntibaba bambaye imyambaro urazi ko uburundi ari butoyi abarundi turazinanye cyane kuko t- a- abo bitwa imbonerakure ni bene wacu ni ba- ni- na- na- n'abantu tuzi n'abantu twabanye n'abantu tubana n'abantu tubona kandi reka tuba- uhejeje komeza uhejeje ukabashyikiriza ubutegetsi ntihagire icyo bubako- icyo bubakorako icyo dusaba cyane cyane ubutegetsi ni uko bwokingira impunzi eh, kuko twa- twaje ngaha muri kenya dusaba icyo gihugu cy'uko- y'uko cyodukingira mu majambo yavuzwe muri uwo munsi mukuru wabaye ngaho i Nairobi hari icyo bavuze ku bijyanye n'umutekano w'impunzi Eh, ibijyanye n'umutekano w'impunzi nta kinini ba- babivuze ko ariko byama bivugwa mu manama atandukanye akoreshwa na un ifadikanije na leta ya kenya kandi abarundi twama dushyikiriza icyo kibazo iminsi yose Yego.
ariko urakoze Mm, mushinga mm.
nawe nkuzimana tura- Ntitubona yuko- Eh, turabagaruka ko ku bindi bibazo mushobora kuba muriko murahura navyo aho muri kenya reka tuje mu rwanda gato eh, tubaze mushinga nawe rugamagabo uko bintu vyifashe mu rwanda mushinga nawe rugamagabo mu rwanda uno munsi mwahimbaje mute munsi mpuzamakungu w'impunzi mu nkambi ya mahama ko musanzwe ari bo muyoboye canke mu rwanda muri rusange vyifashe gute murakoze mu nkambi ya mahama twahurikiwe neza mbere kandi n'ubu tukibandanya kuko n'ubu u- tugeze ahantu muri ka kigali niho turiko turawubandaniriza mu nkambi zose rero z'imara muri rwanda uko ari kigeme hanyuma kiziba hakaba na- na nyabiheke gihembe na mugombwa bose batugiriye bagiriye uwo munsi mukuru mu makambi y'iwabo iyo baba mugabo ubu ubu twaciye duhurira twese hamwe i kigali aho muri ka kigali n'ubu kibandanya ari nacyo gituma bumva ndiko ndavuga buke buke muri rusange rero twebwe nta kibazo cy'umutekano dufise umutekano urakingiwe ariko ibibazo ntibibura nk'impunzi kubera ko urabona ko impunzi ziguma ziba nyinshi mu bihugu ariko kandi amahera yo kuzitunga bose baba bayazunze ijisho hariho ibibazo tugenda turahuriramo rero uretse ko ababa muri kenya tudasangiye ibibazo by'umutekano muke twebwe dufite ibibazo ahanini bijyanye n'uburaro kuko amatante bari baratwubakiye tugishika ariko arasaza kandi bakaba batarabona ibindi mu majyambere rero y'uno munsi mukuru batubwiye ko leta twahungiyemo yaracyiteguye kudufasha kandi noneho nta kibazo cy'umutekano yavuze ko impunzi ni nk'abandi bose ni nabyo ni nayo ibyo teme y'uno munsi impunzi n'umuntu nk'abandi ni nkawe ni nkanjye rero batwemereye ko bazokubona baturi inyuma no guserukira hcr twari kumwe ariko rero ubu turacyabandanya biraduhata twumva ijambo nyamukuru naryo ryahaye kigali aho twahuriye twese uko turi ayo masambe nakubwiye
mushinga ntahe rugamangabo mu rwanda mu minsi yahera n'ubunye tugenda twumva ko hari ibibazo by'inkwi ibibazo by'isabuni ibindi bibazo uretse ibibazo by'uburaro uvuze hari ibindi bibazo muri iki gihe abanyagihugu abarundi bari mu nkambi bahura nabyo nabyo nyine mwifuza ko bokemura ni nk'ibi murakoze cyane kunyibutsa hariho ikibazo gikomeye cyane cya ku bijyanye n'isuku inkwi nabyo nyine birimo ku bijyanye n'isuku rero turamaze amezi ashyika hafi atanu tutaronka agasabune ariko kandi tuguma tudodora kandi baratwemerera ko vuba muri ino minsi aboneka ku bijyanye n'inkwi byarahabaye mu minsi ndetse mugabo inkwi ziriho uretse ko zitaba zikwiye kenshi birashobora gushika zimara ukwezi ariko rero baratuzaniye imbabura bita karundura izofasha mu mu gucana inkwi hanyuma izo nkwi bacanye zigaca zihinduramwo amakara tugashobora kuyakoresha nayo nk'inkwi ukwayo rero nibaza ko buke buke mbabura zizashobora gusahiza kandi turongera tukabandanya dusaba kuko impunzi ntishobora gukorekwa nk'ibyo yahora yonka ngo wabo ibibazo byamaho ibibazo bijyanye n'ubuganga ubuvuzi baratuvura uretse ko mu minsi ndetse abaganga bari bahagaritse kubera ko ishyirahamwe bita arf ribakoresha ngo ritabaha agahimbazamusyi kabo rero ibibazo byamabiriho ni nk'ibyo muri rusange murakoze cyane mushinga nawe nkunze imana namwe muri kenya impunzi zaho cyane cyane iziri nko mu nkambi ya kakuma aho tuzi hari abarundi n'abanyarwanda benshi ibibazo byaho byifashe gute mwoba mukurikiranira hafi ibiba muri iyo nkambi twagerageje kuvugana n'abayobozi bo muri iyo nkambi ntitwashoboye kubaronka hari amakuru yo mu nkambi ya kakuma mufise ko naho tuzi yuko habaye haje sohotse itangazo rivuga yuko mu mezi atatu bategereza kuba bayugaye iyo nkambi ayo mezi atatu akazorangira mu kwezi k'umunani byifashe gute impunzi ziri mu nkambi ya kakuma
impunzi ziri mu ikambi ya kakuma turetse ibibazo byaba byadutse ubu unye hariho ikibazo kigeze kuba bako mu myaka ibiri iheze harabayeyo intambara hagati y'impunzi zo nyine ubwazo cyane cyane itewe n'impunzi z'abasudani icyo gihe impunzi zitari nke zari kakuma zakiye zihunga ikambi nyinshi zikaziza kuba nayirobi izo mpunzi rero zavuye ngaho kakuma zigahungira nayirobi zifite ibibazo bikomeye cyane kuko nta nta kibaranga ko ari impunzi baba bafise ngaha nayirobi bagiye kwaka ibyo bipapuro muri muri asere baca babarungika ngo ntibasubire ikakuma icyo ni ikibazo gihanze abo baje bava ikakuma abo bavuye ikakuma bangana bangahe ugereranyije abo tumaze kuba abo tumaze kuba tubona bari hafi y'amajana ane mu bice bitandukanye kuko nayirobi ni niniya cyane twagiye dushinga amashyirahamwe mu mu bice bitandukanye hama dushyiraho urwego rwitwa korodinasiyo dushobore guhuza ayo mashyirahamwe atandukanye ari muri nayirobi ikindi kintu cyane cyane gahanze impunzi z'abarundi bari ngaha nayirobi ni ikibazo kijyanye na aseri aseri burema ntiyitaho impunzi z'abarundi cyane cyane ikibazo cy'ibyangombwa kuko ntushobora kuba mu gihugu naho buri impunzi utegereza kuronka ibyangombwa asere rero yaduhaye amarande apoyitimenti ya kure cyane ku buryo abamwe babahaye mu mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi abandi babaha mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani abandi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mbere y'uko baronka impapuro zemeza yuko ari impunzi babahaye randevu babahaye gahunda y'uko uzoja kuzitora mu myaka ibiri imyaka itatu mu myaka ibiri mu myaka itatu udafise izo cyangombwa ntushobora gukora akazi ngaha nayirobi ntushobora kuronka akazi uzobaho gute ngaha nayirobi Oriane Tangishaka n'abahagarariye impunzi baganiraga ku kibazo cy'imibereho y'izimpu- y'impunzi nshuti rero twari kumwe mwakoze mwese kudutega amatwi nshimiye Bill Barber na Innocent Kimenyi ku buhanga bw'ibyuma Eugenia Mukankusi kuri mikoro mugire ibihe